iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemba suza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema urubyiruko rugera kuri magana arindwi ruturuka mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa afurika rwasoje amahugurwa y'ibyumweru bitandatu rwari rumazemo hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri za kaminuza zitandukanye ibi biri muri gahunda yiswe mandela washington fellowship yatangijwe na perezida barack obama muri abo harimo abanyarwanda cumi na babiri n'abarundi bane iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo bamwe muri urwo rubyiruko cyane cyane barimo abanyarwanda twabatumiye hano ku ijwi ry'amerika mu kanya baraba batugezeho hanyuma tuze kubasaba kubibwira batubwire ibyo bakora hanyuma batubwire n'ibyo bamaze iminsi barimo hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse banatubwire uko bateganya gusangiza ubwo bumenyi bakuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika na bagenzi babo aho bakomoka mu kanya rero turabakira muri studio z'ijwi ry'amerika hanyuma dukomeza ikiganiro Eric Kearney, Cozy, Dr. Glock in a music, Conqueror, when the record Magic Mix, Capoli, the Magic.
tukumize maboko yawe tukumize nkunda we yagihumire maguru yawe tukumize ucutuka ucugumira shiti mukarama ucukume ucukuma cukumisa cukumama ndabikundama ukamanuka manuka manuka manuka manuka manuka ugashaka gutsinda na- na- na- nanje boroka boroka boroka boroka boroka Yeah. Echugu, echukumira, chukumira, chokocho, chukumira, mama. Uchugu, uchukumira, chachacha, chukumira, choko, chokocho. Echugu, echukumira, chukumira, chokocho, chukumira, mama. Uchugu, uchukumira, chachacha, chukumira, choko, chokocho. Echugu, echukumira, chukumira, chokocho, chukumira, mama. Uchugu, uchukumira, chachacha, radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nari mbibabwiye mu kanya dutegereje ah, bamwe mu rubyiruko cyane cyane bi- bibanzemo abakomoka mu gihugu cy'u rwanda bari hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho bamaze ibyumweru bitandatu bitabira gahunda yiswe mandela washington fellowship ni gahunda ahanini igamije guha ubushobozi urubyiruko nyafurika kugira ngo rurusheho kuba umusemburo w'impinduka mu bihugu bakomokamo urwo rubyiruko rutumirwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika rukahamara ibyumweru bitandatu byose boherejwe muri za kaminuza zitandukanye kugira ngo bahakure ubwenge ru- buzabafasha kugerageza guteza imbere ibihugu bakomokamo Abo bo- urwo rubyiruko rero ruba rumaze icyo gihe cyose hano muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi w'ejo nibwo basoje iyo gahunda hanyuma tumi- tu- dutumira bamwe muri bo mu kanya turaba turi kumwe hano muri studio yacu aho bag- bari butuganirize ku bijyanye n'ibyo bakuye muri iyo gahunda n'uburyo bateganya kubishyira mu bikorwa baramutse basubiye mu bihugu byabo ndetse no kubisangiza urundi rubyiruko nyafurika mu kanya rero baraba bari hano aho tuza kubaha ijambo ndetse namwe tukaza kubaha ijambo abifuza kubaza ibijyanye n'iyo gahunda ah, abifuza kuzayizamo mu gihe gitaha cyangwa se n'ubu- n'ibindi bisobanuro mwifuza uru rubyiruko ruraza kuba ruri kumwe natwe hanyuma rutuganirize batubwire ubumenyi bakuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika hanyuma ndetse ibyo mwifuza byose ko babasobanurira baze kubibasobanurira ni mu kanya rero ndabona bamaze kugera muri studio yacu hanyuma tugaruke tubaha ijambo
ukamanuka manuka manuka manuka manuka manuka ugashaka gutsinda nanjye kaboroka boroka boroka boroka boroka Yeah. ingufu zirameranye igitsindo kirinjiye ejugu ejukumira jukumira jogojo jukumira mama ujugu ujukumiye najeje jukumira tukajugujuguju ejugu ejukumira jukumira jogojo jukumira mama ujugu ujukumiye najeje jukumira tukajugujuguju honorable steve wawe tukumize mabo- maboko yawe tukumize nkunda we yajukumire maguru yawe tukumize ucutuka ucugumira shiti mukarama ucukume ucukuma cukumisa cukumama ndabikundama ukamanuka manuka manuka manuka manuka manuka ugashaka gutsinda na- na- na- nanje boroka boroka boroka boroka boroka yeah. Echugu, echukumira, chukumira, chokocho, chukumira, mama. Uchugu, uchukumira, chachacha, chukumira, kachugu, chukuchu. Echugu, echukumira, chukumira, chokocho, chukumira, mama. Uchugu, uchukumira, chachacha, chukumira, kachugu, chukuchu. Echugu, echukumira, chukumira, chokocho, chukumira, mama. Uchugu, uchukumira, chachacha, chukumira, kachugu, chukuchu. Echugu, echukumira, chukumira, chokocho, chukumira, mama. Uchugu, uchukumira, chachacha, coronation at Toronto.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko ikiganiro ari muri isanga nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya gashize urubyiruko rugera kuri magana arindwi rwaturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika rwasoje amahugurwa rwari rumazemo ibyumweru bitandatu muri leta zunze ubumwe za amerika muri gahunda yiswe mandela washington fellowship ni gahunda yatangijwe n'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama muri abo harimo abanyarwanda cumi na babiri ndetse n'abarundi bane iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo bamwe muri urwo rubyiruko rero turi kumwe hano ku ijwi ry'amerika aho badusuye reka ntangire mbasaba kutwibwira reka duhere kuri jennifer jennifer uri mu ntoki ukora iki mu rwanda U- wi- wari muri ihe kaminuza no muri leta zunze ubumwe za amerika murakoze cyane nitwa jennifer batamuriza Um, nari nigaga ibijyanye na public management muri kaminuza yitwa arizona state university ni muri arizona state Ah, nkaba ndi umwarimu muri kaminuza mu rwanda nkaba nigisha muri kaminuza ya kigali ibyo bijyanye na public management ni ibijyanye no gucunga umutungo wa rubanda nibyo wigaga ahanini Ah, turi kumwe kandi na eme eme nawe ushobora kutwibwira ah, we wari mu iyihe kaminuza yihe muri iyihe leta Murakoze, naitwa Eme Dushime. Um, I was from Georgia State University.
ubwo wari muri kaminuza ya georgia Yego. Uh, kandi nari ndimo kora public management track.
nawe ni ukuvuga ko wa- wakoraga ibijyanye no gucunga umutungo wa rubanda Yego.
yego mumaze ibyumweru bitandatu hano muri leta zunze ubumwe za amerika ah, aho mwahahaga ubwenge aho ngaho muri arizona ukigerayo jennifer bimwe mu bintu byagutonze bya mbere ah, nzi ko arizona ni imwe muri leta ah, hano muri amerika y'ubutayu ni ahantu hashyushye cyane ukihagera byakugendekeye gute ok nkihagera ntabwo byari byoroshye kubera ko arizona ni nko mu butayu harashyushye cyane bikabije ni muri uh, digiri zirenga mirongo ine n'eshanu so hari hashyushye cyane nicyo kintu cyangoye ariko ubundi mm, nta kindi yego hanyuma dushime wowe muri leta ya georgia aho ngaho ni mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika Ah, wowe ukihagera bimwe mu bintu byagutunguye cyane ni nk'ibiki Nibijyo.
ibijyanye no kurya Eh, Nari ngumbiye isombe ariko um, with time I adjusted.
waragerageje kumenyera ibiryo byaho Yego.
ah, kubera iki sombe ariyo wari ukumbuye cyane I mean sombe ni ikintu ni it's one of my favorite foods mu Imwe mu- Rwanda.
ni imwe Yego.
mu ndyo cyane ukunda Yego.
mu rwanda Yego.
Mm.
Yego.
hanyuma tugaruke kuri wowe ntabwo watubwiye mu rwanda ukora iki Rero uh, mu Rwanda njyewe ndi tax advisor Eh.
muri KPMG.
ni ukuvuga ko uri umujyanama mu bijyanye na- n'amatagisi n'imisoro Yego.
Yeah.
Yego.
Ko- ukaba ukorera ikigo kpmg Aha, Eh, ni yego.
ikigo mpuzamahanga kizwi mu bijyanye no kubarura imibare Yego.
Eh, Yego.
eh. radiyo ijwi ry'amerika ah, turi kumwe kandi n'undi mutumirwa nawe ukomoka mu gihugu cy'u rwanda nawe mu kanya turaza kumuha ijambo kugira ngo atubwire uko yageze hano muri leta zunze ubumwe za amerika ese ah, bimwe mu byamutonze ni nk'ibiki friday james ikaze muri studio za radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane Yego.
nishimiye kuba ndahangaha Yego. Ah, bagenzi bawe turi kumwe hano bari bamaze kutubwira za kaminuza bagiyemo hari uwagiye muri leta ya ah, arizona hari uwavuye- uvuye muri leta ya georgia wowe wari uri hehe nge nari ndi muri um, leta ya new jersey new jersey nkaba nari ndi mu mujyi bita new brunswick New Brunswick.
niho nari imerereye Mm. hanyuma ubusanzwe wowe mu rwanda ukora iki ubusanzwe mu rwanda nkora nk'aka kazi ukora nkora mu itangazamakuru nkora muri rwanda broadcasting agency cyangwa se rba mu magambo ahiri yego hanyuma kimwe mu bintu bagenzi bawe barimo bambwira cyabatonze ah, jennifer batamuriza arambwiye ko ubushyuhe budasanzwe muri leta ya arizona hanyuma dushime a- a- tubwiye ko i- bimwe mu bintu byamutonze cyane ni ibijyanye n'imirire yari akumbuye isombe atigeze abona muri leta ya georgia wowe nk'ikintu cyagutonze cyane ni iki Um, nje o- ndavuga ndavuga mu- mu- mu- mu- mu buryo bubiri Uh, si icyanonze cyane ariko icyanshimishije ni iterambere mu, mu bijyanye na n'inyubako hano i- inyubako imihanda ni ibintu byanshimishije nabonye bi, eh, bi- bi- bi- bikantera is- ishyaka no kuvuga ni iki gihugu cyateye imbere icya kabiri ni uburyo ubucuruzi bwo kuri interineti cyangwa se kuri murandasi bu- buteye imbere naho ku bijyanye no kunonda navuga ko eh, ibintu byose barya babirimo imigati n'ibyatsi ni imigati n'ibyatsi um, ni- niko kurya mu buryo bwiza nyine kugira ngo utaza kubyibuha birengeje ibikenewe ariko imigati n'ibyatsi bya buri saa sita mu gitondo na nijoro hari ukuntu bi- bitaje neza igihe kinini cyane naritekeragaho twari turi nitekeraga uwo muceri nkashyiramo utunyama ibintu bikagenda neza ikindi ubushyuhe hano ntabwo ari bwa bushyuhe bwo kuvuga ngo harashyushye kubera izuba Ha- hari humid- hari icyuka cya- Cyumva cya- mu mubiri.
Aha, icyo cyuka rero gisa nkaho gikura n'amakushe ku, ku ruhu rwose uba wumva yuko hari ikintu kigiye kuvaho hakaba hari ubushyuhe n'icyo cyuka rero bin- burya n'abantu usanga ba- bambara hafi ya nabyo rimwe na rimwe ndanabumva kubera ko ubushyuhe angaha burakomeye cyane Mm.
hanyuma bagenzi bawe bari bambwiye ko mu byo bize hano ni ibijyanye na public management cyangwa se gucunga ibya rubanda wowe ibyo wize ni ibiki
Uh, njyewe nari muri muri gahunda ya um, civic engagement civic, civic engagement ni, ni, ni ibijyanye n'ibyo uh, umuntu akorera abaturage muri rusange cyangwa se ibikorwa umuntu akorera ru- ru- uh, donc abaturage cyangwa se rubanda rugari ni- ni- niko nabivuga um, muri ibyo ngibyo ibyo nkora bijyanye n'ubuvugizi cyane cyane ku, ku bana b'abahungu kugira ngo barusheho gufata inshingano uh, kugira ngo habashe kubaho i- igabanywa rya- ry'abakobwa batwara inda zitateguwe Mm.
hari byinshi bivuga ku bakobwa buri gihe abakobwa nibo usanga batungwa agatoki ariko nta muntu ujya ufata intambwe cyangwa se inshingano ngo avuga ati ariko abasore bo baba bigishijwe ninde ubakurikirana mu gihe bagize uruhare mu gutera abo bakobwa inda rimwe na rimwe ntibanakurikiranwe cyangwa se ntibanigishwe kugira ngo babashe uburyo bufatika kugira ngo icyo kibazo cyangwa kibashe kugabanuka mu- mu- muri, muri sosiyete niko nabyita rari ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema Ah, batamuriza rero mugeze muri leta zunze ubumwe za amerika muhamaze ibyumweru bitandatu byose ah, mwigishwa uburyo mwaba umusemburo w'impinduka cyangwa se iterambere mu bihugu mukomokamo ibyo wize ni ibintu wari uzi cyangwa se hari ibishya wakuye muri ayo masomo ugiye gusangiza abandi banyarwanda igihe uzaba utashye mu gihugu Okay, mu by'ukuri njyewe ah, nk'uko nabivuze mbere nigisha muri kaminuza nkaba nigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga so um, mu byo naje kwiga hano naje kwiga ubuyobozi ubuyobozi muri public management leadership in public management so ah, bwari ubwa mbere byize ni ubwa mbere kandi na- nasanze ari ibintu bifite umumaro mwinshi cyane cyane cyane um, uh, twize um, no kuba twavuga imbere y'abantu um, n'ibindi byinshi twize bwari ubwa mbere mbyize um, kandi nzabikoresha mu gihe nzasubira mu rwanda so um, ubundi ndu ubundi mvuga, mvugana na na na na computers
uri umuntu ujyanye n'ibi- n'imashini yeah, mvugana n'imashini so ukorana n'imashini ariko banyigishije kuvugana n'abantu Ya, nkaba nzabikoresha no mu rwanda kuko mu busanzwe usibye kwigisha muri kaminuza nkora na n'ibijyanye no guhugura abana b'abakobwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga no kwigisha no kwereka abakobwa bo mu rwanda abana bato bakiri muri um, segonderi kubereka ko bafite ubushobozi abana b'abakobwa kimwe n'abahungu bafite ubushobozi bwo kuba bakwiga ibintu bijyanye na sciences cyane cyane ibintu bya technology so ubumenyi nkuye hano nzabukoresha um, nzabukoresha nganiriza abany- ah, abana b'abakobwa aho kwibanda ku mashini Yego.
urakoze cyane Ah, dushime ah, ah, twisegure kubumva ijwi rya amerika ko watubwiye ko ah, ikinyarwanda kikugora ah, ariko uraza kugerageza hanyuma ibyo udashobora wenda wajya ubishyira mu cyongereza mu magambo make cyane hanyuma tubisobanurire abumva ijwi rya amerika batumva icyongereza ariko mugenzi wawe yari atubwiye bimwe mu bintu by'ingenzi yakuye muri aya mahugurwa ibyo ari byo byose nawe uza muri aya mahugurwa hari ikintu cy'ingenzi wumvaga mu mutima uvuga ngo ndashaka kugera kuri iki ibyo watekerezaga niko wabibonye ugeze muri kaminuza ya georgia ese ubwo bumenyi wifuzaga warabubonye yego navuga ko um, wa- mu gihe naje nashatse kwiga ibintu bijyanye na leadership ubuyobozi yego kubera ko akenshi um, nasanze ko i focus on technical knowledge sibyo ariko um, mu gihe naje there's a lot of focus on leadership cyane cyane ibintu bijyanye na design thinking and uh, strength based approach so ibyo ngibyo navuga ko ari soft skills zamfasha kwigisha Ni- ninsubira yo mu- ninsubira mu rwanda byamfasha kwigisha abandi ban- abandi bantu bari inyuma yanjye you know so probably like being a good mentor being a good trainer and being a good leader in my field Mm.
yeah so navuga ko uh, byangirira akamaro cyane cyane kandi i cannot wait to go back home and implement it ntago ufite amatsiko yo gusubira mu rugo kugira ngo ubwo Yego.
bumenyi ubusangize abandi mukorana cyangwa se abandi bashobora kugufata nk'icyitegererezo muri sosiyete ubamo Yego.
urakoze cyane eme dushime hanyuma friday ah, wowe uri umunyamakuru ah, hano muri leta zunze ubumwe za amerika ah, amerika ifatwa nka bimwe mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'itangazamakuru nubwo ibyo wakurikiranaga hano bitajyanye n'itangazamakuru ariko ibyo ari byo byose hari ibyo waje ufite mu mutwe uvuga ngo muri iyi gahunda ibi ni byo nifuza kugeraho cyangwa se nibyo nifuza kumenya wabigezeho Mm. Eh, bimwe mu bintu nifuzaga gukora nza ahangaha kimwe muri ibyo ngibyo harimo ah, kuzenguruka kuzenguruka nkabanza nkareba ukuntu um, states cyangwa se eh, eta zi- zo muri amerika zigiye zitandukanye Ng- nka new york itandukanye n- na maryland ndetse n'iyi washington dc usanga ubuzima butandukanye n'abantu baho n'imyitwarire bitandukanye I- ibyo ni ibintu ashaka kwirebera n'amaso naho ku bijyanye n- n'umwuga nkora nari mfite n'amatsiko yo kuza ahangaha ahubwo narabaye ko naraje ejo dukore n'ibyo kuri televiziyo na interineti byose turaza ariko kubona umwanya nabyo tugerageze nuko tubikore.
Eh, nashaka kuza ahangaha ndebe uko mukora twumva vowe um, mu rwanda ukumva ni ibintu bihambaye biri ku ku rundi rwego ukaba wumva no kuza muri studio ahangaha hari ikindi kintu bya- byakongerera no ku giti cyanjye n'ubu ndishimye kuba ndahangaha nashaka no kugira ngo nge no muri um, kwa trevor nowa njye kureba studio ze uko akora eh, af- afite trevor nowa ni umunyarwenya ukomoka mu Mm.
gihugu cya afurika Cya- y'epfo cya south africa ni uh, a- akora ibintu numva byiza mm, ngize amahirwe yo kuba najyayo ariko ahora ari booked sare ze zihora zuzuye kugira ngo uzabone umwanya wicaye uketse ari nko mu cua- kwa cumi n'abiri ariko nashaka kujya kwa trevor nowanze ahangaha kuri vowe um, ndebe n'abandi bantu nk'amakampani yikorera cyangwa se amasosiyete y'ubucuruzi akora ibintu bijyanye na media ndebe ukuntu bakora amafaranga binjiza ntawamenya burya hari ibintu byinshi umuntu yakwigira ahangaha cyangwa yanakorera bibaye ngombwa urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo babaza Ah, abatumirwa bacu reka mpere kuri frederico wiriwe neza
mwiriwe neza edi gwema uri hehe
mu gisagara cya bujumbura ni amahoro
ni amahoro nagomba kubaza uwo yaje kwiga ibintu bijyanye ni- ni- n'ubuhinga nimba ari n'indimi sinabyahuye neza
uwo ni uwuhe mfite batatu uwo mwige- uwo mwigeme nimba atari umukobwa nimba atari umugore sinamumenye Eh, neza ubwo ndibaza ko uvuga jenifa batamuriza
Eh, nagomba ndamubaze Mm.
kuko kuntu yavuze yuko yaje kwiga hama izo nyigisho zo kwiga azaca agenda kuzisangiza abandi hari ukungene iyo bafise umugambi wo kwigisha abantu bato bato batashoboye kwiga kuko kubera urumva ndiko ndaraba hano mu burundi wacu twe hari ukuntu ndiko ndaraba mbere mu ishyirahamwe ndongoye hari ukuntu twatanguje umugambi wo gufasha abantu bato bato kuko uriko uraraba muri ibi bihugu byacu bwino muri afurika abantu benshi bato bato usanga bari mu mashyirahamwe mato mato usanga batashoboye kwiga abigisha gusoma no kwandika cyangwa nk'uko umukoresha atumye nk'umukozi ku isoko akamenya uko bayo bamugarura akamenya rimwe rimwe urumva ibintu by'indimi niyo baba basa mu kirundi urumva ikintu cyo gusoma no kwandika niyo kiba ari ikirundi kimwe iwacu gusa mugore twari twarageze kure turamera nk'abigisha icyongereza turaronka umuntu ashobora kuzatwigisha icyongereza ubwo turabura abantu boshobora kudufata intege bodushobora kudutera intege nawe nagomba kumubaza yuko yoba afise umugambi wo gushyigikira abanyarwanda b'iwabo yoba bari mu mashyirahamwe mato mato kuko nigeze gutemera mu rwanda nabonye ko hariho amashyirahamwe mato mato nk'ay'iwacu no mu burundi hanyuma nkaca ngaruka kuri uwo munyamakuru nawe umunyamakuru nawe nagomba kumubaza yoba afise umugambi wo gufasha bene aba bato bato kuko rero bumva twebwe abantu bato bato turafise ukuntu tutashikirwa rwose kuko ikuraba nka mu burundi amashyirahamwe y'abakozi bo mu mazu yagiye kumenyekanaho muri iyo minsi Frederico Frederico usoza ariko eh, birumvikana ibyo bibazo byawe ah, dufite abantu benshi kuri telefoni bifuza kugira ibyo babaza ariko ibibazo byawe birumvikanye ndaza gusaba batamuriza ndetse na Friday babigusubize ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Gerard Wirwe neza
yego murakoze uri hehe
ndi mu gisagara cya rumonge Rumonge ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi
igome cyane yego ikibazo cyawe
igome ikibazo kibanjira ashaka kubashimira kubona bacunganije ibintu byeye uno munsi kugira ngo abanywanyi abantu bose bavuge bamenye ibyo abantu bakora Mm.
aro ndakumva ndakumva baza ikibazo
nshaka kubaza abo ko nabona kimwe kuri facebook yuko aba- aba- abanyarwanda hagiye bangahe icyo oyene ubyumva gute hagiye bakeye
urakoze cyane ubwo barabikusu- barabigusubiza abanyarwanda baje ni cumi na babiri hanyuma basa gatoyi aro yego nyarutsa yego murabona yuko urabona u rwanda n'Uburundi- u- n'uburundi biba- basa n'uwaka none ibyo bintu wewe ubyumva gute yuko abanyarwanda barungitse- barungitse cumi n'abiri mugabo natwe twabonye umenga barungitse bane yego
yego none ibyo bintu byavuye kuki byavuye ko abarundi bata- atari benshi cyane ku rubuga canke byagenze gutama barasabye ku gerard Alo?
i- icyo nakubwira ndibaza ko abatumirwa bacu icyo kibazo batagisubiza iyo ari- iba ari gahunda ya leta zunze ubumwe za amerika niyo ihitamo abantu baza muri iyi gahunda ya yari ariko ubwo ibindi bibazo wabajije baragerageza babisubize hanyuma ibijyanye n'umubano nanone ndibaza ko ibyo ngibyo ari ku rwego rwo hejuru Ah, ariko ha- hi- hagize uwifuza kugira icyo abivugaho yabivugaho reka mfate eric hanyuma tugaruke ku batumirwa bacu basubize ibibazo eric wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
okay ndi rurindo mu rwanda ni amahoro
Mm, ni amahoro ngewe ikibazo nshaka kubaza ndababaza muri rusange yego bagiye gufata amasomo bumva ah, ari iki twebwe nk'abaturage bato basigaye mu gihugu ari iki twabafasha kugira ngo bo- muri ubwo- muri ayo masomo bahawe bazayashishikarize n'abana bazayahe n'abandi kugira ngo ba- nabo bayamenye urakoze eric iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ibibazo bya frederico na eric ndibaza ko bisa nk'aho bifitanye isano Ah, batamuriza ahanini icyo babaza ese ni gute muzagerageza gusangiza ubumenyi mwakuye hano abandi mwasize mu rwanda cyane cyane mu burundi bari bavuze urubyiruko rutigeze rugera amahirwe yo kwiga Ah, dore ko na perezida obama atangiza iyi gahunda ahanini icyo yari agamije ni uko yaha ubumenyi urubyiruko rwinshi kugira ngo mube umusemburo w'iterambere n'impinduka mu bihugu byanyu
murakoze cyane edi Ah, i- icyo na namusubiza ni uko ah, ubumenyi twakuye hano tuzabusangiza abantu bose ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubumenyi tuzabusa- tuzasangiza aba- a- a- abato gusa ntidusangize abakuru cyangwa abakuru gusa ntidusangize abato ubumenyi dukuye hano tuzabusangiza abantu bose mu rwanda ari abize cyangwa aba- a- abatarize kuko ntabwo twakwirengagiza ko hari abantu batigeze bagira amahirwe yo kwiga Ah, kandi muzi ko mu gihugu tuvuge no mu rwanda abantu bayobora abandi harimo n'abantu batize si ukuvuga ngo abantu bize nibo nibo bayobozi so amahugurwa twakuye hano ni ay'ubuyobozi kandi nzi ko umunyarwanda wese ah, ashoboye kuyobora so ah, nicyo tuzabasangiza Ah, friday ah, ibi bijyanye n'uburyo mwakungura ubumenyi cyangwa se ubumenyi mukura hano bwagera ku banyarwanda benshi cyangwa se ku bantu benshi ah, mubikora gute kwiga hano ni kimwe ariko kugira ngo mushyire mu bikorwa ibyo mwakuye hano ni ikindi abandi bagiye bitabira izi gahunda bagiye bambwira ko ndetse iyo batashye hari n'ihuriro aho muhurira kugira ngo musaranganye ibyo mwakuye hano hanyuma mubigeze ku bantu benshi mubikora gute Mm. ubundi iri huriro nubwo hari abantu baba baturutse mu rwanda hari abantu baturutse mu bihugu nk'ubu ngubu muri sub saharan africa cyangwa se munsi y'ubutare bwa sahara hari ibihugu bigeze kuri makumyabiri n'umunani bivuze ko hari abantu bageze kuri magana arindwi uba usanga rero kuba turi ahangaha ntabwo turi ahangaha kubera u rwanda gusa ariko turi ahangaha kubera afurika ibyo twize tubisangiza ku rwego rw'u rwanda ariko no ku rwego rwa afurika tugahita turebera mu maso cyangwa se mu mboni ya afurika muri rusange naho ku byo twize ku rwego rw'igihugu ah, tuba dufite amahuriro y'abantu bose baje muri iri huriro rya yari ku- guhera mu bihumbi bibiri na cumi na kane ni ukuvuga ngo guhera ibihumbi bibiri na cumi na kane imyaka itanu ishize dufite abantu bangana gutyo bari mu bihugu byacu basa nk'aho bahagarariye abantu bose baje muri iri huriro abo rero nibo navuga yuko aribo bafatanyabikorwa ba mbere kandi ari nabo bantu bashyira mu ngiro ibintu byose tuba twize ni ukuvuga ngo natwe nidusubira mu rwanda tuzagenda du- du- eh, tujye muri iryo huriro noneho ubumenyi bwose dufite ndetse n'ibyo batangiye gukora tujyan- tugende dusa nk'aho ah, twongera gucana ikibatsi mu muriro basanzwe bafite kugira ngo ibikorwa byose twize ubumenyi bwose dufite turusheho kubusakaza mu gihugu cyose icyo tubasaba rero gusa ni ukugira ngo tuzaza aho muzumva ngo ni abanyarwanda ni abarundi ni abanyakenya ni abagande bo muri yari muzagerageze kumva kuko icyo bafite ni iterambere rus- eh, rusange ry'akarere ndetse n'iry'afurika muri rusange Ah, gerard yari akomoje ku kibazo kijyanye n'ubwitabire Ah, yari avuze abanyarwanda cumi na babiri avuga abarundi baje ni bane gusa hari n'abandi badasobanukirwa uburyo mwinjira muri iyi gahunda hari abatekereza ko ari ibihugu byanyu biba byabohe- byabo- ba- byaborohe- byaboheje Ah, muri make cyane ni gute mutoranywa
Ha, ku kintu cyo gutoranywa rero navuga yuko muri rusange igihugu ni ahantu na hamwe eh, gifite uruhare kugira ngo abantu batoranywe iyi gahunda ubwo uravuga igihugu mukomokamo Nda- ndavuga igihugu umuntu akomoka yaba ari u rwanda yaba ari kenya yaba ari- ni ahantu igihugu gifite gishobora kuvuga ngo twe turashaka abangaba bagenda iyi gahunda uburyo ikoze ni ukuvuga ngo wowe u- u- ura- usaba u- u- wa- ukora- wandika ubusabe haba ari navuga ko ari website abantu bajyaho ukapulayinga bitewe n'ibikorwa wakoze mu gihugu cyawe iyo uri indashyikirwa rero mu- nko mu rwanda ha- ha- handitse abantu basaba bageze kuri magana inani magana inani hatoranywamo abantu cumi na babiri ni ukuvuga ngo um, haba harimo ishyaka no guhatana bikomeye no kugira ngo utoranywe nta gihugu kibigiramo uruhare ambasade yawe nta ruhare igiramo ahubwo ni amerika ku rwego rwa guverinoma ivuga uti uyu muntu ibikorwa yakoze mu, mu, mu, mu, mu gihugu cye ni indashyikirwa reka tumuzane muri iyi porogaramu ku bijyanye n'imibare rero na nanone ni ahantu igihugu kibifitemo uruhare na nta kintu muri make umuntu yabikoraho gusa guverinoma ya amerika niyo ivuga iti bitewe uh, n'igihugu ukuntu kingana bitewe n'ibikorwa bamaze gukora bitewe um, n'iterambere bitewe na disipurine bitewe y'ibihugu bi- bijye- byaje muri yari tugiye gutora uyu mubare niyo twagena nk'ubu ngubu nka afurika y'epfo ni- yaje ifite abantu bageze kuri mirongo itandatu na um, etiyopiya izifite muri za mirongo ine kenya izifite muri za mirongo ine mu rwanda tuye cumi na babiri ariko hari igihe twagiyeho ari bane gusa ni ukuvuga ko bitewe n'ukuntu igihugu cyitwara n'ukuntu ah, ah, ah, urubyiruko rwo muri icyo gihugu rukora gahunda imibare ishobora kwiyongera ku kintu cya disipurine navuga yuko hari abantu baza muri iyi porogaramu bagahita baguma muri amerika n'ibyo ngibyo bigabaniriza amahirwe ah, ah, urubyiruko rundi kugira ngo ruzaze muri porogaramu niyo mpamvu nkatwe mu rwanda n'abandi bo muri- mu bindi bihugu babahora babakangura kugira ngo nimugera muri iki gihugu muzige ariko musubireyo kuko buri gihe hagize umuntu utoroka cyangwa asigara ni ukuvuga ko agabanyiriza amahirwe abazaza ugasanga wa mubare wari kuri icumi wenda barabagabanyije babagize batandatu kuko batakibizeye cyane kuko umubare nko muri somaliya ndibaza hari abantu bageze nko kuri babiri kandi baratangiye umubare ari munini cyane ni ukuvuga ngo ibyo ni bimwe mu bishobora gutuma n'umubare ugabanuka cyangwa wiyongera bitewe um, na disipurine dushime hari icyo wifuza kongeraho Uh, navuga ko ibindi bikoresho twakora um, twakoresha ni social media Mm.
twakoresha twitter tukakoresha facebook uh, whatsapp you know ku, um, so that we can spread the word and um, teach other people what we have learned ubwo ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo musangize abazikurikira ubwo bumenyi muba mwakuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika Yego.
urakoze cyane dushime imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika dufite abandi bakunzi bacu bari kuri telefoni reka mpere kuri john wiriwe
aramutse edi uri hehe ndi muri siteti ya yowa ni amahoro amahoro cyane kabisa ameze neza ubushuhe bwapfungutse bwapfungutse akabura kagure
ntigaherutse ariko akayaga karahungabana tukaronka koyogo ok ikibazo cyawe Eh, nashaka guhereza congratulation kw'abo bashiki bacu Mm, n'abasaza Ah, na- eh, na- Abasaza na- babo.
na- na batoyi bacu Mm.
ni ukuri iyo ni intambwe nziza bageze ko ariko ngiza ko ndabatekerera n'impanuro Eh, murantunga niko niko nda- ndagira isemu kubera nari muri siporo yego nta kibazo Eh, hanyuma babandanye hanyuma impanuro nagomba ndabatekerere Mm.
babandanye barahura ubumenyi muri ibihugu ah, nk'ibi bya ah, etazini noneho babijane hariya mu bihugu byacu kuko dusanzwe dufise ubukene bwinshi bw'abatekinoloje bw'abascientist kugira ngo twiteze imbere mu bintu by'ubuvuzi n'ibintu bino nka- nk'amasojeri kubaga abantu urabona ah, barinda ku- kujana abantu mu bihugu byo hanze ariko nk'abo nibo batubera akarorero bakatwegeraniriza hagufi bakaba abakozi mu bitaro Eu- aho ni mu gishingo baba u- u- urazi ko bigoye kwi- kwi- Johnny.
kwishingira umushinga w'iwawe john umwe mu batumirwa bacu uyu munsi jennifer batamuriza ibyo bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa tekinoloji n'ibyo yize ndetse n'ibyo yigisha no muri kaminuza aho ni sawa ego uwo o- afise umutima wo kubijana no mu rwanda namwumvise ariko hariho abandi edi biga ba- bamaze kuronka ubumenyi bwabo aho kubijana mu bihugu byabo ahubwo bagaca bisubirira yu- mu bihugu barahuriyemo bakaja gukorerayo ubuzi ibyo ni nk'aho usanga baba batesheje umwanya w'ibihugu ba- byabarungitse ugasanga barahombeje mbese na na na bene wabo na bashiki wabo basigaye inyuma nibyo friday yavugaga ngo umubare w'abatumirwa mu bihugu bitandukanye ugenda ugabanuka bakurikije umubare w'abasigara hano muri leta zunze ubumwe za amerika okay sawa rero nabo rero basubiye inyuma ico nabasaba nk'intererano bashishikarize bene wabo nabo bo- bari hariya babaha impanuro zihagije bababwire yuko iyo bagiye kwiga hariya baba bahawe amahirwe yo kugira ngo babisubize inyuma bigishe bene wabo gutyo bi- biteze imbere murakoze hanyuma hariho numvise yavuze ko akumbuye isombe ndamutumiriye hano muri ayo wahari bene wabo w'abanyarwanda afise isombe bita inyange azaze kabisa arabe azazirya izindi azimene kandi gusa gusa nibutse ko iyo leta ya yowa iri muri leta hano muri leta zunze ubumwe za amerika izwiho mu bijyanye n'ubuhinzi cyane rwose twe twirira ibyo twirondereye ibyo mu masoko tukabiruhuka urazi ko biba bimwe byarataye fasheni ibindi bimaze igihe kirekire ariko wiririye utwo wisoromeye mu murima rusange uwo mu kirundi twita umurima w'igikoni ibyo kabisa eh, hano muri ayo wabiretse kandi ubu bimeze neza urakoze cyane Hanyuma, Je- ndanatekere na- na- n'amahirwe kuri bene wacu b'abarundi naho atanu umwe yatumiriwemo ngira babuze umwanya Babuze umwanya, ariko hari na- hari- n'abakeje kabisa hari babandanye hari n'abaherutse kuza hano ku ijwi rya amerika ah, ubwo nabo twabahaye umwanya wo kuvuga sawa sawa mugira igihe byiza john ndagushimiye cyane ubwo eme dushima ukumbuye isombe na- nashaka kuyirya ubwo ubutumire bwawe yabufasha
sawa sawa radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite kandi na jean long wiriwe neza jean long Muvandimwe.
uri hehe
ndabona bita ku makuru ubu ngubu niho ndi yego ikibazo cyawe
Mm, reka mbanze ndamutse n'abatumirwa murakumva Mm, noneho mm, utubazo nababaza wenda ni nka dutatu Mm.
icya mbere nakibariza wenda uvuga ko ari umunyamakuru ese wenda ko tubona wenda nk'avuze ati akigera aho ngaho se cyangwa nk'iyo ari mu rwanda atiyumva amaradiyo mpuzamahanga se cyangwa nka voa akumva ko ari radiyo ishimishije se cyangwa wenda ko ikora itangazamakuru neza ese n'amaradiyo yo mu rwanda menshi ko tubona akunda gukora wenda cyane cyane amakuru y'imyidagaduro wenda agakunda kwinjira si radiyo wenda niyo yinjira mu baturage se byaba ari ubushobozi bukeya bwa- bw'ibitangazamakuru se yaba ari umurongo ngenderwaho se yagira inama cy'ibitangazamakuru nabyo kugira ngo wenda nabyo bibe byatera imbere ko numva wenda ko nawe yaba arushitseho ubu- ubumenyi ikindi wenda nabaza ese uburyo batangazamo eh, uburyo wenda bazatanga izo nyigisho zabo numvise bavuga imburana- inkora- imbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ese tutashyize nk'itangazamakuru kandi tubona ari ryo rigera hirya no hino mu rwanda ari ryo ribasha gukurikirwa na buri wese wenda wenda nk'ubu ngubu navuga ko wenda nk'iyi gahunda nayimenye ubushize ubwo edi wari watumiye wa- wa mukobwa wari watumiye Bla- nawe uzi ko iyo Blandine- gahunda, ariko ubu ngubu nta nta yindi radiyo yo mu rwanda ntakirimo wenda ngo umenye ko gahunda yabaye Mm.
ikindi kibazo cya gatatu nababaza ese- Usoza, ese usoza.
muragira inama Nda- alo?
Eh, usoza
Na- eh, na- muragira nabaza nti muragira inama iki ababyeyi ko tubona ko wenda mu rwanda kenshi na kenshi abana bitabira ibintu bijyanye n'amashuri wenda ugasanga n'umwana ishuri riramunaniye ariko ugasanga hari indi mpano afite yiwe ese impano z'abana se kugira ngo wenda bagire iterambere rihambaye mwagira inama ki ababyeyi bakibite ku mpano zabo murakoze urakoze cyane jalong eh, i kigali mu rwanda Ah, mu kanya turagaruka friday james ndetse n'abandi batumirwa basubiza bimwe muri ibyo bibazo by'abage- cyangwa se by'abakunzi b'ijwi ry'amerika babajije
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho muri studio natumiye bamwe mu banyarwanda bitabiriye gahunda ya mandela washington ah, fellowship ni gahunda yatangijwe na perezida barack obama ahanini igamije guha urubyiruko nyafurika ubushobozi n'uburyo bwo kugerageza kuba umusemburo w'iterambere n'impinduka mu bihugu bakomokamo Ah, usibye abo nari mfite muri studio twakiriye undi munyarwandakazi ah, blandine twigeze no kuganira ndibaza ko ari mu byumweru nka bibiri bishize Mm.
Ah, twaganiriye uri muri leta ya ayowa aho mugenzi wacu john ahamagaye ari abatumira kuzajya kurya isombe kuba Oh.
ku bayikumbuye Murakoze Ah, ah, wari muri kaminuza yihe twibutse mu magambo make cyane hanyuma utubwire n'ibyo wize Eh, ah, murakoze cyane di Ah, nari ndi muri drake university kaminu- kaminuza ya drake iri muri leta ya iowa Um, ahanini ibyo nize tu- tuvanyeho wenda ibyo kuyobora muri mu bijyanye na business kubera aricyo cyari cyanzanye icyo nize cyane ni ni ukubasha ku, kuyobora witanga cyangwa kuyobora kuyobora utanga urugero mu buryo uyobora kuko nicyo cyabaranze cyane aho twari turi ubundi ikindi nize ni ukubasha ku- gu- gutanga imbaraga zawe aho uturuka kugira uhazamure kurusha kurwana no kugira ngo wizamure ubundi ikindi nize ni uko umuntu uzamuka kubera ko ufite abo mwazamukanye ntabwo uzamuka kubera ko uzamutse wenyine ahanini nu- ndumva ari ibyo bintu nize cyane ndumva ari byo njyanye cyane kurusha uko wenda na- najyaga nshyira imbaraga kuri njye njyenyine ndi gukora hanyuma mu rwanda ubusanzwe ukora iki Uh, ubusanzwe mu rwanda uh, nkora ibintu bi- byon- bi- byongerera amakuru cyangwa se bitanga amakuru y'ingenzi cyane ajyanye no ku- kuzamura ubu- ubuzima bw'ababyeyi n'abana ibyo ngibyo nkoresha by'umwihariko magazine hamwe na, na application ya, ya, ya telefone ubundi nkora imyenda y'ababyeyi batwite n'imyenda y'ababyeyi bonsa ubundi nkanakora uh, ibitambaro bifasha abantu bari mu mihango ku kugira isuku niba ariko nabyita byose hamwe rero nkoresha yaba ikoranabuhanga yaba ari n'ibijyanye n'iyo nabyita ikoranabuhanga ry'imideli kugira ngo mfashe ubuzima bw'ababyeyi n'abana kuba neza kurushaho urakoze cyane kandi nawe ikaze muri studio za radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane hanyuma reka tugaruke ku bibazo byari bibajijwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika Ah, john ahanini bwari ubutumwa ah, abasaba ko mwakomeza kuba urugero ku bandi mwasize inyuma ndetse mugasangiza ah, ubumenyi mwakuye hano bagenzi banyu bataf- badafite ubushobozi bwo kuba bagira inaha ariko jalong we ibibazo bye ndibaza ko byinshi yabibazaga friday Mm. Uh, jean long mu- mu- mu byo yabajije yabazaga um, impamvu itangazamakuru tuvuge nk'iyi gahunda yumvikanywe ku- yumvikanye kuri voa mu rwanda wenda nibivuga yongera kuvuga ati se um, m- mufite gahunda ki yo kugira ngo ibyo muvuga uretse rba igera mu baturage izindi radiyo n'am- n'ibitangazamakuru ubona bitagera um, ku baturage nk'uko bi- bikwiye ariko eh, ntabwo ariko jye mbitekereza rba yego igerayo kandi ifite n'ubwo bushobozi ariko n'ibindi bitangazamakuru birabikora sinzi niba ajya yumva eh, radio one na tv one biri mu maradiyo ahubwo usanga akorera abaturage cyane kurusha n'ibindi n'ibindi bitangazamakuru flash fm niko ibigenza isango niko ibigenza usanga ari amaradiyo menshi menshi mu rwanda yaba ari ayigenga yaba ari eh, ay'iyobokamana cyangwa se ay'ibigo bi- bi- bijyanye ni- n'iyobokamana usanga yose akorera abaturage niko ibitangazamakuru byinshi byo mu rwanda bimeze ugasanga ariko nanone buri radiyo cyangwa se buri gitangazamakuru kigira ungu- kigira umurongo kigenderaho nka kfm eh, uba usanga ireba urubyiruko rw'urunyamujyi ariko nanone bagera no mu- no mu biturage usanga rero buri gahunda nako buri radiyo igira buri gitangazamakuru kigira umurongo kigenderaho ariko navuga yuko byibuze mirongo inani na gatanu ku ijana y'ibinyamakuru mu rwanda bikorera abaturage iyi gahunda nirumvikana wenda cyane ariko azaba abyumva nitugera i kigali ubanza tuzakora press conference abantu bose bakaza bakamenya ibyo tuzanye i kigali navuga rero yuko babivuzeho um, nk'uko twavugira nka kuri voa hari n'abavuganye n'itangazamakuru mu rwanda uh, eme eme yanditse inkuru yanditse yandika muri new times afatanyije n'undi eme uwo mwayandikanye aturuka mu cye gihugu tanzania aturuka muri tanzania banditse inkuru ijya muri new times rimwe na rimwe hari igihe abantu bataba bakurikiranye ariko ibyo dukora ibiri kubera ahangaha bigera mu itangazamakuru ryo mu rwanda kandi turakorana Mm. urakoze cyane Ah, sinzi niba hari ikindi nibagiwe yabajije ariko nibaza ko hari ikindi kijyanye n'uburyo bwo kugeza amakuru y'ibyo mwakuye hano Ah, ahanini yaravuze ko dusabe yaravuze ko mwakoresha imbuga nkoranyambaga ariko anasaba ko mwabishyira no mu itangazamakuru uvuze ko mushobora kugira gahunda yo gukoresha press conference cyangwa se Mhm.
mugahamagaza itangazamakuru mukaba mwarigezaho ibyo mwakuye inaha ariko reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika dusigaranye iminota itarenze icumi idirisi wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
mbereye hano kigali y'inuye karuruma n'amahoro Eh, ndaje ndaje kubashimira cyane kuba- kuba- kubashyitsi mwadutumiye yego ikibazo cyawe ndabibashimiye cyane kandi mbifurije uyu munsi mwiza w'umuganura ndetse n'abanyarwanda bose Mm.
noneho nibarizaga uwo mutumirwa natwe durebereye hano i kigali tubura ukuntu twajya muri iryo shyirahamwe kandi natwe tubikeneye ejo bundi ubushize ubwawe amagana nagiye kubashakisha ndahabura ubu mwafasha mukama aderesi zose nanjye azabasha kujya muri abo ngabo nyine umuryango amubaza ngo abatekeye mu bihugu bya afurika hafi ya byose bahura gute kugira ngo muri iyo gahunda babashe kuyubahiriza
ubwo ngira ngo urimo uragerageza gushakisha amakuru y'u- y'uburyo nawe wakwitabira iyi gahunda
yego burandine Ah, murakoze cyane Idrissa ndakeka n'ubushize twaravuganye Um, ahanini duhurira kuri ambasade y'abanyamerika mu rwanda ariko ibikorwa biba bihari bibera ahandi hose ntabwo ari ngombwa kuri ambasade nari nababwiye ko ubushize aba- ababaye muri iyi gahunda bafite i- i- ishyirahamwe bahuriramo ryitwa ridi sinzi niba ariryo barimo gushaka kubona ariko ibikorwa byaryo ah, naryo akenshi dukoresha inko- imbuga nkoranyambaga tugiye gukora ibikorwa bira- biragirira akamaro abandi bandi ba- bata- batabashije kugira amahirwe yo kuza mu- muri iyi gahunda Ah, ubundi wenda ibijyanye no kugira ngo ujye muri iryo shyirahamwe ni uko waba waritabiriye yaba ari iyi mandela washington fellowship yaba ari yari yo muri yo muri East Africa cyangwa se uri ku yindi yari network ibintu biri ku ku- ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi byose warabaye muri yari nibwo ujya muri iryo shyirahamwe ryit- ryitwa lead ubundi kugira ngo uze muri mandela washington fellowship hari ibintu byinshi bigenderwaho nari nabashije no ku- no kukubwira ubushize ko mu mpera z'umwaka nibwo haza nibwo haza uh, gahunda yo, yo gutangira noneho kwiyandikisha ku bantu bashaka ku- guhatanira kuzajyamo rero tuzashyira imbaraga mu ku- mu kugerageza kugira ngo abantu bose babashe kumenya noneho ko iyi gahunda ihari abantu bose babashe kumenya niba wenda bafite iby'ingenzi cyane bisabwa kugira ngo ujyemo cyangwa batabifite ariko niyo waba utagiyemo tuzashyira nanone imbaraga nyinshi mu gutanga ibyo twabonye tubasha kubihereza abandi batabashije kuza urakoze cyane burandine batamuriza usibye kuza hano hari n'izindi gahunda za yari zikorerwa ku mugabane wa afurika nibyo yego
urugero
so um, hari iyindi yitwa yali regional ikorerwa muri nairobi muri east africa ikorerwa muri nairobi ni ukuvuga ngo nayo ni ugukora ni ugusaba nk'uko dusaba n'ubundi kuza hano ariko yo iba yoroshe kuyibona kandi bafata abantu benshi kandi amahirwe aba ari menshi cyane kuko abantu baba babisabye ntabwo ari benshi cyane nk'iyi ngiyi murumva nk'uko friday yabivuze iyi ngiyi twayisabye turi abantu magana inani bahitamo abantu cumi na babiri ariko iyo ngiyo yo muri regional abajya bayisaba si benshi cyane kandi gahunda ni zimwe ni ukuvuga ngo ibyo twiga hano ni kimwe n'ibyigirwa muri nairobi Yeah.
urakoze cyane icyo nakongeraho kuri iyo yo muri regional iba buri kwezi nicyo gitanga amahirwe menshi ubwo abadafite amahirwe cyangwa se abatarabonye amahirwe yo kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika birumvikana ko hari ahandi bashobora kujya cyane Yego.
cyane bakahakura ubumenyi nk'ubwo mukura hano muri leta zunze ubumwe za amerika reka dufate umukunzi w'ijwi ry'amerika wa nyuma manuel wiriwe manira u- wiriwe manira uranyumva manira ndibaza ko tutamufite kuri telefoni ariko dusigaje iminota mike cyane kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro cya none Ah, reka duhere kuri eme dushime Ah, u- mu myaka yashize abababanjirije ah, bagiye babona amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu barack obama Ah, kuva ubwo leta ya perezida trump ah, igiriyeho ah, perezida trump ntabwo arashobora kuba yahura n'abaza muri iyi gahunda ya yari ibyo ari byo byose muba mufite amatsiko yo guhura n'umukuru w'igihugu ah, hari icyo mwumva bibakoraho cyane cyane mu bijyanye n'amashyushyu no kumva ko mushaka guhura n'abo bayobozi um, kuhura n'abayobozi ni byiza ariko um, twahuye na ben carson akorana akorana na trump ni minisitiri w- w- w'umurimo hano muri leta zunze ubumwe za amerika yego kandi uh, ndi muto nize na, nasomye igitabo cye cyitwa think big so ngewe for it, it was just fulfilling Mm.
kuba ko numvishe speech ye and it was really motivating so nagwari i will not say i was disappointed it was equally good urakoze cyane furayide nawe ndatekereza ibyo twabonye nibyo byari bihari kandi nabyo turabishimira ariko umwaka wawubanjirije ah, bari bateganyije yuko perezida trump aza kuboneka ariko ntiyaboneka yohereza umukobwa we ivanka trump um, yari ahari twebwe uyu mwaka nta n'umwe twabonye muri uriya muryango wa trump ariko ikintu kiri hafi twageze kuri trump ni trump tower iri muri new york ariko muri rusange na ben carson twaramushimiye burya hari ukuntu avuga mu buryo bushimishije kandi burya ni n'umwirabura hari ukuntu a- abanyafurika bamwiyumvamo nubwo atari bose kubera impamvu Za runaka za politike ariko usibye ko izo mpamvu za politike wenda atarajya muri politike nk'uko Atarajya ah, muri Ishimwe yari politike.
abivuze ni Mm.
umuntu wari uzwi Ah, cyane cyane.
hano ni umuganga ukomeye cyane kandi abanyafurika benshi cyangwa se abirabura ba hano muri leta zunze ubumwe za amerika bamwibonagamo bakamubonamo nk'umuntu w'icyitegererezo cyane rwose bamubonagamo nk'umuntu ukomeye cyane ko ari we muntu wa mbere nibaza ko atandukanyije impanga zari zifatanye Mm.
imitwe nicyo kintu azwiho cyane ariko bamwe mu bo twari turi kumwe baramwishimiye kubera ko amagambo yavuze ari ay'ubwenge ariko batekereza hakurya y'amazi ku zindi nkombe bakavuga ati ariko rero mu- mu rwego rwa politiki ntabwo tumwiyumvamo cyane ariko byari ibyo twarabishimiye ibyo twabonye
brandine aya nk'uko ubushize nabivuze o, ku bwanjye nta nta muntu runaka nashakaga sinzi bakunda kuvuga ko expectations give joy so no na- nta nta- nta muntu runaka nashaka kuvuga- kugira nta- ntazatambabaye ngo sinamubonye narishimye cyane abo baduhaye fomo wa mugani ibyo- ibyo baduhaye nibyo- nibyo byari bihari kandi buri wese baduhaye hari ikintu kinini twabashije kumukuraho nabashije kugera kuri white house by the way
hanyuma izo expectations yari avuze cyangwa se ibintu wari wumvaga wifuza kuba wabona ah, batamuriza barabibonye yego ibyo nifuzaga kubona narabibonye cyane cyane nashakaga kwiga ibijyanye n'ubuyobozi kandi narabibonye kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ataraje mm, nta kibazo twabonye abo twabonye barahagije kandi icyo tuzi ni uko iyi gahunda ah, ishyigikiwe na leta ya ya amerika so ah, arabizi ko iyo gahunda ihari kuba ataraje wenda hari izindi mpamvu z'akazi ariko ibyo twabonye nibyo twakiriye urakoze Yeah.
cyane mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro reka mbasabe buri wese mwaje hano muri uru rubyiruko ah, hafi magana arindwi mukomoka ku mugabane wa afurika nk'uko nakomeje mbivuga ah, perezida obama atangiza iyi gahunda ahanini yari agamije guha ubushobozi urubyiruko Ah, yigeze no kuvuga ko afurika ubwayo ifite ubushobozi bwo kuba yaba imwe umwe mu migabane ikomeye cyane ku isi ahanini bishingiye ku rubyiruko ubutumwa waha urubyiruko jennifer ni ubuhe mu So- magambo make cyane so ubutumwa naha urubyiruko ni ubu Ab- abanyafurika muri rusange dufite ubushobozi nuko tutazi ko tubufite ariko turashoboye nabonye umunyafurika icyo yakoze agikora neza cyane so um, ikindi naha ubundi butumwa naha urubyiruko rwo muri mu rwanda no muri afurika muri rusange ah, ntimuzajye mutekereza ngo kujya mu bihugu byo hanze nibyo bifite akamaro niho haba ubuzima bwiza njyewe wahabaye igihe nahabaye nabonye ko abanyamerika nabo bafite struggles eh, z'ubuzima Urakoze- nk'uko ura- n'abandi bose bazifite urakoze Yeah.
cyane jennifer batamuriza Mm.
Ah, inshuti mwari muduteze amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo ariko nagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima kuba mwabonye akanya kugira ngo muze ah, mudusangize ibyo mwakuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika jennifer batamuriza wari muri leta ya arizona ndagushimiye cyane murakoze cyane
brandine muri leta ya ayowa nawe ndagushimiye cyane murakoze cyane di friday james muri leta ya new jersey nawe ndagushimiye cyane ku gakanya wahaye kujya amerika hanyuma na emed ushime nawe nagira ngo ngushimire ah, kandi kuba wanashoboye kugerageza kuvuga i- ikinyarwanda nubwo wavuze ko bikugora cyane ndagushimiye cyane murakoze nshimire injeniyeri ari wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma arimasi karara wegeranyije kino kiganiro namwe inshuti bakunzi bacu mwahamagaye mubaza cyangwa se mugatanga n'ibitekerezo muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema gusa mbabwire ko mu kanya tuza gufata ikiganiro cy'amashusho hanyuma tukaza kukibasangiza ku rubuga rwacu rwa facebook ciao ciao